muteze amatwi ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika irabandanya ibiganiro byayo by'uyu munsi ibiganiro bishimikiye cyane cyane ku burundi muri kumwe na hozine umunezero kaze mu biganiro byacu twumvise amasasa avuze turatumva umwanya muto batangiye kuvuga ati hariho umuntu nyene w'umunyakinama w'umupapa ati yari yaje no gutembera ati baramutwaye yitwa Emma uyu ni aline irakoze umwe mu baba hafi y'aho hanyururijwe abantu mu gatumba mu ntara ya bujumbura rurale mu burundi iyi nkuru cyo kimwe n'izindi zerekeye ku ntara ya rumonge ndetse n'ikibazo cy'abanyeshuri bi- biri- birukanywe mu ntara ya cankuzo ni mu kanya gato kuri radiyo ijwi rya amerika Ntimuci- ntimucikwe kuri aya makuru yo mu ntara zitandukanye zo mu burundi umuntu umwe yaraye yishwe muri komine muhuta mu ntara ya rumonge amakuru ava mu banyagihugu akemezwa n'abarongoye komine avuga ko uru- ari umusuma yishwe n'abanyagihugu ni inkuru ya mugenzi wacu fidelite ishatse abanyagihugu bo ku mutumba mubone muri komine muhuta intara ya rumonge bari bafashe ingendo yo kwihanira uwahitanywe n'iyo ngendo nk'uko amakuru twakuye kuri uyu mutumba abivuga ni umusuma twavuganye n'uwabonye igihe bita umusuma yitwa mu ijoro ry'uwa mbere rishira uwa kabiri hari nk'isaha icenda uko zisira isaha cumi niho twayumva induru mw'ijoro abanyagihugu barahejeze kwibwa abanyagihugu rero bo kuri mutumba wa mubone kubera bamaze ibihe bibwa n'abantu mw'ijoro baciye baswe badukira rimwe baravyuka uwo mugwi barawutanganga wari umugwi bavuga ko urimo nk'abantu batatu turi abanyagihugu bagerageze gutanganga bafatamwo umwe ayo makuru abandanya avuga ko uyu muntu yishwe yabanje gukubitwa imbere y'uko aturigwa uwo musuma kugira apfe kuko nazo ndabiraba ndi kure bamwicishije amabuye n'ibipanga ndetse n'amacumu bamaze kumwica abanyagihugu nyene baciye barondera ivyatsi baciye bazana isasi baca bamusukako baca baramuturira acaraka amakuru dufise amenyesha kandi ko abajejwe intwaro n'umutekano bashitse kuri uyo mutumba uyu muntu yamaze gucikana ikiziga ciwe ntacyo twabonye yamara batweretse ahantu yahambwe ni nko ku metero zidashika mirongo itatu uvuye kw'ibarabara rya bujumbura ya rumonge abanyagihugu bo ku mutumba mubone abo twaganiriye bamenyesha ko kugira hinde hafatwa ingingo yo kwihanira vyavuye ku gashavu bari bafitiye abasuma bari bamaze iminsi bagisibije kuri uyo mutumba muri iyi ndwi iheze barafase umumama umwe bamuhimbura ukuboko aho yahakuwe n'imana bukeye barongera baragaruka kandi we barongera bariba aho baragenda bukeye kandi we bongera bariba aho baragenda ubwo abanyagihugu bifitiye isavu batakironka n'agafaranga bataki na jewe m- nga n'ukundi umutamakazi baza kunyuguruza ngaho mu nzu baciye bagira isavu baciye bakuramo Musanteri wa komine Muhuta Diomede ndi mu rugohe aratera ivyatsi ubwo bwicanyi twebwe nk'abarongoye intwara ni ukuri iyo ngeso nimbi turayiyamirije twababwiye ko atoyisubira kandi noneho n'abagize turaca ariko tubarondera kugira ngo tubumenye ukuri ko baciye bihanira kugira ngo nabo nyene tu- tubakurikirane tubahane amakuru twakuye ku mutumba mubone avuga yuko uyu muntu yishwe yitwa umusuma atari uwaho kubera ko basanze batamuzi muri komine Muhuta mu ntara ya Rumonge Fidelite Ishatse ijwi rya Amerika
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa Hmm, nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika mu masegonda mirongo itandatu yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
umunywanyi w'umugambwe fnr nawe urongoye ku rwego rw'intara ya rumonge ntawuzi irengero ryiwe kuva mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere ni inkuru ya- y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika evariste nziko banyanka aho muri bujumbura rurale
uwo yaranyurujwe azwi ku izina rya emmanuel minani batazira kana aba muri quartier carama ya zone k'inama mu gisagara ca bujumbura asanzwe arongoye umugambwe fnl ku rwego rw'intara ya rumonge ari no mu nama nyobozi ya komine rumonge yanyurujwe n'abantu batamenyekanye bamusanze mu bunywero buri hafi y'ubwinjiriro bukuru bwa paruwasi ya gatorika mu gatumba hari igihe c'isaha zitatu n'igice z'ijoro kuri uyu wa mbere nk'uko vyemezwa n'umukuru wa zone gatumba yakuwe mu bunywero co kimwe na bagenzi we bane bariko bivunira akanyota hamwe irakoze arine ni umwe mu baba aho mu gatumba hafi yaho hanyururijwe abantu atubwira ingene zagenze urumva ejo ku mugoroba twe twari turi nyine mu mihana tuza tumva amasasa aravuze tumvise amasasa avuze tuca tumva mu mwanya muto batangiye kuvuga ati hariho umuntu nyene w'umunyakinama w'umupapa ati yari yaje no gutembera ati baramutwaye yitwa Emma hanyuma rero niho mu gatondo twe tucaciye tuzindukira hano tuza kuraba kuko bose basiye bavuga ko imodoka bayisize nayo batwaye tuhasanga imodoka n'ukuri mugabo uyo muntu ntitwabashije kumubona gushika no mwanya ntaraboneka imbere y'uko abo bantu banyuruzwa abanyagatumba begereye aho hanyururijwe abo bantu bavuga ko mu masaha y'umugoroba kuri uyu wa mbere bakebwe n'uruja n'uruza rw'abantu batazi muri ako gace niyubahwe Diane ni umwe muri abo hari masaha atatu tubona abantu barenganye bari cumi n'umwe imbere hari abagabo batatu barebare hagati hari aba- abana bagufi inyuma hari umugabo umwe muremure tubona barenganye muhira ntitwamenye aho bagiye twe twari hanze haheze umwanya hari umutunyi wanje witwa francine niwe yaciye ambwira ati burya ngaha hari danje nimuraba ukuntu mushobora kwinjira mu nzu twaca turinjira mu nzu haheze akanya amasasi aca aratangura kuvuga icabaye mu nyuma nk'uko abo banyagatumba babivuga ni uko abanyururijwe hamwe na Emmanuel Minani batazira kana bahavuye bagaruka ibyo ariko byateye amakenga baryango b'uwo Emmanuel gushika ubu atawuzi irengero ryiwe kiretse imodokari yari afise yari ihagaze imbere y'ubunywero yanyururijwemwo Ciza Pasikari ni se wabo w'uwo yari yanyurujwe avuga ko baguye mu gahundwe bumvise iyo nkuru mbi asaba amatohoza yihuta kugira uwababoneke na cane cane ko abo banyururijwe hamwe bakagaruka ari bo botanga umuco ko nabo bafunzwe tindi- ntitunabazi babatumenyeshe kandi twumva ko bari barisanganywe bari kumwe n'uyo manweri tubumve gutyo dushobore kurema canke turibe nibo bomubazwa n'ukuri kuko n'abanyagatumba barababona bababo- ba- barababonye bamwe bamwe batubwiye ko bari muri brigade imodoka ari murayitwara ino munsi mugabo musamuti umuntu nawe aboneke vuba na bwangu umuntu aboneke ko imodoka twayibonye ntituyisiga mu mugambwe FNL nabo nyene bashikiriza ko bakubiswe n'inkuba bumvise inyuruzwa rya Emmanuel Minani batazira kana Jacques Bigirimana arongoye uwo mugambwe avuga ko iryo nyuruzwa rifise intumbero za politike kuko uwo munywanyi wa FNL yaragize imisi atega ubwoba kuri telefone umunsi ngenda njabuka aca arampamagara ngeze mu ndege atayamo butaragenda gusavye upfumuza dusezerane kuko ndazi ko utazonsanga twari tumaze gushika mu ndege ntacyo nashoboye kuvugana nawe ko ntacyo nashobora gukiza rero numvise ko yagiye nta byantangaje icyo nshimye ni uko abapolisi b'igihugu nsanzwe nizigiye bamaze gufata abo eh, bari kumwe abo bafatanywe mugabo ngasaba ko iranyibutse sitani dufise amamesaje yamubwira ati indwi imwe ntirenga n'uwo yitwa ndayizeye jean batazira akarenzo dusabye inzego z'igihugu zose aho ziri zibe zirabashyira mu minwe kugira ngo amatohoza abandanye Jacques Bigirimana arongoye FNL agasaba abapolisi bafise iyo dossier ko bomwegera kugira abahe n'ibindi vyemezo bakorera ko amatohoza mu gatumba muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu mashuri.
ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
Abavyeyi n'abigisha bo kw'ishure ryisumbuye rya komine Cankuzo basaba utungane kunyarusa amatohoza ku bana bafunzwe bagirizwa konona ifoto y'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Insobanuro kuri iyi nkuru tuyishikirizwa na mugenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana.
kuri iryo shuri ryisumbuye rya komine cankuzo riri mu gisagara ca cankuzo abana bane nibo bafashwe bajana mu gasho k'igipolisi ku mvu zo gutohoza abana bononye ifoto y'umukuru w'igihugu umwe yafashwe ku munsi wa gatatu w'indwi turangije bukeye bwaho abandi batatu barafatwa nabo nyene bajanwa mu gasho k'igipolisi ku muhingamo wo kuwa kane komite y'abavyeyi yahavuye ifata ingingo yo kubuza abana bo mu munani no mu icenda gutonda ku ishuri mu kurindira amatohoza kosani kabura arongoye iryo shuri aratubwira uko ico kibazo catanguye ikintu cyabaye ni uko uyu- ubuyobozi bwamaze kumenya yuko eh, hariho ibitabo byoronekaye aho bononye ifoto ya nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu c'uburundi turumva ko ari ikibazo kiri hejuru cyane ku rwego rw'igihugu duca tuvugana n'ubuyobozi bw'indero mu ntara bwa turaba ico kintu tugikora twarondeye ubwa mbere abo bakoze ico caha kuko icanga ico kimaze gukorwa ni uko abana bari inyuma badashobora gukoresha ibitabo nk'ivyo mu gihe haba hari ifoto y'umukuru w'igihugu eh, iba yarononekaye hanyuma tumaze kubi- eh, gutangura kubaza abana eh, ntitwaronse umuco neza ngo tubone abana babikoze ariko turiko turagira eh, ico nokwita ankete hamwe n'umuyobozi w'indero mu- mu ntara ntitwashije kuronka ukuri reka duce tu shikiriza ku rwego hejuru nyakubahwa umutari w'intara ya canguzo nawe yaciye arondera abajejwe ubutungane n'igipolisi kugira ngo bakurikirane ico- ico- ico gikorwa Eh, barakoresheje ame- ankete uko bashoboye Eh, naho bitashoboye kuboneka neza ko eh, uyu canke uriya yabikoze hashobotse kubone- kuboneka amazina makeya Eh, uwa mbere yafashwe yafashwe kubera izina ryiwe n'iritazirano ryari muri ico gitabo uwo bamutwaye baca bamugumya ku mvo z'amatohoza kuri ya nkete bakoresheje haciye hasohoka ayandi mazina ashika kuri atatu Eh, hama baca baraza kurondera abo bana kugira ngo bababaze bagiye kubabaza baca bagumya hariya ngira kumbure n'ubuhinga bwabo uwo muyobozi aremeza ko guhagarikwa kw'abo bana bizogira ingaruka ku bibazo vyo kurangiza umwaka vyariko birakogwa agatotsi ntikabura kuko iyi ntambara ije ihitana ibintu n'abantu kuko ubwa mbere bwo bwo ikiringo c'uko twateza guhereza k'umwaka gica cunguruzwa cungurujwe ubu ni mu gihe c'ici ni ukuvuga uburyo bakoramwo buca buba- buguma bugora haba hari izuba ryinshi kandi abana bamaze igihe kinini mu mwiheburo eh, mu- bari mu ruhagarara ubu bafise ubwoba ni ukuvuga yuko naho bari kuba- no bokwiga usanga ibyo biga bitinjira neza iracandagiye Ismail aserukira komite shingwashuri kuri iryo shuri aratubwira igituma abavyeyi bafashe ingingo yo kugumiza abana muhira mu kurindira ko amatohoza ahera twebwe rero twaciye tunyaragasa tuca turagira inama Eh, iyo nama tuyigize mu gatondo hakiri kare twaciye tuvuga tuti tumaze kugira ibiganiro na diregiteri natwe twamusabye ibi bikurikira twamusabye yuko abana batoguma batonda baguma bari munsi y'izuba hanyuma arabitwemerera duhana isango ryo kuwa kabiri niho twavuze yuko abo bana bogaruka saha moya n'iminota mirongo ibiri batonze tukaduza idarapo tukaraba ingene abana imitima yabo yagarutse hamwe ya- yasubiye kugaruka mu, mu kibanza cayo n'abavyeyi bakabona ingene bimeze kuko twaribaza tuti none abavyeyi ko badushikuje ngo hariho umwana yahwereye guhera saa sita z'ijoro kugeza saa cenda aba- abisilamu bahejeje kwazana twe twaciye tuvuga tuti ibi bintu ntibikwiye kumera uko Ni- nico gituma rero twaciye tugi- dukoresha iyo nama y'agasakisake none rero niyo ngingo twafashe abana bo mu mwaka w'umunani no mu y'icenda azogaruka kuwa kabiri hamwe hoshika ku munsi wa kabiri amatohoza atakintu arashika ko ivyigwa bizobandanya canke turafise umwizero ukomeye cyane uravye ingene eh, nyakubahwa procureur de la republique yatwakiriye twibaze yuko ico kibazo kizova mu nzira kuko mu ihangiro twihaye twavuze tuti kuwa kabiri twari twiyumviriye yuko ico kibazo kizoba cavuye mu nzira turavye n'ingene cankuzo twari dukwiye kuguma mu mahoro nibaze yuko dufise umwizero yuko ico kintu kizova mu kayira kuwa kabiri twagerageje kurondera leonard sindayigaya umushikirizamanza mukuru wa repubulika mu ntara ya cankuzo gira tubwire aho amatohoza ageze ariko ntitwashoboye kumuronka mu cankuzo fidele antoine nsabimana ijwi ry'amerika
uruhagarara rahumiwe mbega mana yanje ibi bintu tuzobikura agatwi imbere
ukwikekana ehe mwishwaje tugasamara baradufyeta twese
banirumve ko unje kwiswa mu bitanda ishwi data wanje ntibizohava bimpitana ishwi da
abubaha ukaguhagararira ineza twese biraturaba eh tureke ibintu bihangane tubona byongera nisinye abandi bahise mu rukundo sheri wanje urukundo ngukunda ruruta byose ibyo ukora umusereko nanjye nkaba umurengero mafu
ni igikino murikira ukuri ku ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu isaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba umviriza biyage n'abandi
abapfasoni babi abapfasoni hamwe n'abigeme nibo bagize umurwi munini mu burundi muri iki gihe rero hari utwigoro tw'umuhuza hamwe n'umugwani- n'umu- n'umu- n'umwunganirizi mu biganiro by'abarundi abapfasoni hamwe n'abigeme cyane cyane abari mu migambwe hamwe no mu mashyirahamwe atagira inyungu za politike babifisemo uruhara nyabaki mu kiganiro muri isanga mugenzi wacu frederic Ndi- nkundikije yaganiriye n'abapfasoni babiri b'abarundi umwe muri bo ni Catherine Mabobori ahurikiye mu muhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi atangura avuga kuri ako kigoro k'umuhuza yaganire kandi na Pascazi Minani umwanditsi w'ibitabo ariko araminuza amashure ku vyerekeye abafasoni
Eh, utwo twigoro tutubona neza cyane kuko eh, dufatiye kuri kahishe k'u Burundi eh, twarabonye ko mu gihe ingo- ingorane zari zabaye nyinshi mu Burundi abarundi hakaba ingwano eh, yatanguye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda na mirongo icyenda na gatatu eh, gushika aho haba ibiganiro by'Arusha eh, twarabonye rero ko abarundi bagiye hamwe bashobora gutorera umuti ingorane bafise Eh, kandi rero tugashima ko uwuriko arabafasha muri ivyo biganiro ari umuntu yabikurikiraniye hafi ivyo vya mbere ko murazi intandaro eh, y'ingorane turimwo eh, ko ari u- kubera ah, hariho benshi babona ko amasezerano y'arusha yarembyeko tukaba rero tucize yuko mukapa ah, uwo mwunganizi azofasha abarundi kuko oh, yari ahagarariye amasezerano y'arusha Eh, tukibaza rero yuko ko ya- yarayahagarariye azogerageza uko ashoboye kose kugira ngo ayo masezerano eh, abarundi bose bisunga eh, ntagende akagirire Eh, madame eh, mabobori hariho abantu benshi bavuga ko abarundi bamaze kuja mu biganiro akatari gake ikintu mwibaza ko ubu bushikako eh, kimeze nk'akarusho coza tuma ata bindi biganiro vyo kurondera amahoro bizobaho i- ikintu cotuma abafunika amahoro amwe azorama atari amasezerano azoca asambuka haheze nk'imyaka mike ikintu mwibaza ko ubu korana ikihe muri iki gihe yego em, uvuze ikintu gihambaye cyane kuko o, twebwe mu muhari w'abakenyezi eh, n'abigeme baharanira amahoro o, n'umutekano mu burundi icyo kiraturaje ishinga cyane ko tugama twibaza tuti mbega ejo ikitwere ikitwemeza yuko ejo hirya y'ejo ayo masezerano yo- naho eh, ibyo biganiro bibaye bagasubira bagasubika ku masezerano icyo twemeza yuko atazosubira gusenyurwa atazosubira hatazosubira kuba ingorane zituma dusubira mu bindi biganiro eh, ni ikihe twebwe rero tukavuga tuti eh, ayo amasezerano iyo abaye eh, hategereza kuba eh, ukwitegekanya ukungene azoheza agashyirwa mu ngiro kuko twarabonye yuko inyuma yarusha ni ukuri harakoze ibitari bike eh, mugabo harabaye n- ukwi- ukwijagara uku- uku- ukudashyira ingufu cyane cyane mu kuraba ko ayo masezerano eh, ariko arashyirwa mu ngira by'ukuri n'ukungene ashyirwa mu ngiro cyane cyane n'abacungera yuko ariko arashyirwa mu ngiro kuko murazi yuko eh, inyuma yarusha hariho umugwi eh, bari bashyizeho wo gukurikirana imi- eh, ishyirwa mu ngiro ry'ayo masezerano ariko uwo mugwi ntiwabandanije eh, twibaza ko ariho ingorane nyamukuru zabereye kubera ataki- atagiye kiranira ata- ata muntu yari hafi cyangwa umuguru wari hafi cyangwa ababijejwe bari hafi ngo baze bariyita ah, barundi kinyabuna nyabuna ngaha ah, muriko murabitura ukutariko Eh, madame- Twibaza rero yuko eh, hasubiye kuba ibiganiro kumbura abantu bagashyira ku ka- ku masezerano eh, ho- hoba ugushiraho urwego canke eh, bimwe bita mu gifaransa mekanisme kugira ngo urwo rwego iyo mekanisme ije irakurikirana neza ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano Eh, madame pascazi minani namwe muhora gute utwigoro tw'umuhuza n'umwunganirizi mu biganiro by'abarundi utwo twigoro mutubona gute njye mbona yuko hari urwigoro dufise icyo tugomba kumarira igihugu cyacu muri kazoza ariko jingene ndabibona simbona yuko umuhuza son excellence mukapa ari we afise icyo yagomba gukora kinini gusumba abarundi nibaza ko akigoro kiwe kagomba kujyana no gushaka kw'abarundi abarundi ifoke dushaka tunyoterwa amahoro kandi ayo mahoro mu kuyanyoterwa tukemera yuko tugomba kubwizanya ukuri kugira ngo inyishu iboneke kuko son excellence mukapa yigoye hama abarundi tukaza guhura dufise bwa bubeshi twama tubeshana urumva tuzaba turiko turamuteshereza umwanya kandi tuzaba turiko turigirira nabi twe twenyene nk'uko twabivuze ibiganiro byahuje abarundi kuva kera ariko nk'uko eh, vyama bibonekeje haheze akanya gato imyaka mikeyi usanga basubiye muri ivyo biganiro hari ikintu mwebwe mubona cokorwa muri iyi mibonano igiye gutangura cotuma ayo masezerano bazopfundika aba ntabanduka nzi neza ko akarusho kaba kwigira ku kahise k'u Burundi kuko ah, ibiganiro byabaye arusha muri kahise igihugu cyari mu ntambara igihugu cyari mu ntambara urumva amasezerano yari ukugira ngo barabe ingene amoko abiri manini abahutu n'abatutsi bogabanya ubutegetsi bopartaje ubutegetsi mu gisoda mu gipolisi yari amakota bagize ya 50-50 ya ya 30% y'abakenyezi nibaza ko contexte yo muri arusha ya mbere yari gupartaje ubutegetsi kontekste y'ubu ntikiri gupartaje ubutegetsi kuko ayo moko abiri yaraheje gupartaje ubutegetsi deja hageze rero yuko tugenda ku muzi w'ingorane uwo muzi ntiwatanguye muri 2005 ntiwatanguye muri 2015 ni umuzi watanguye kuva uburundi bwikukira hageze ko twicara tukaraba kahise ku burundi habaye iki ni igiki cyatumye abarundi tutumvikana hama rero patiri y'uko kuri aba ariho duca tu- dutorera inyishu izo ngorane kuko partage y'ubutegetsi entre abahutu n'abatutsi ntikiri ingorane abahutu bari aho abatutsi bari abatwa bari muri bari ba- nabo ba- bari mu- muri guverinance y'igihugu urumva ntitukiri kuri ya ngorane yo gusangira ubutegetsi hagati y'amoko turi rero kuri ya ngorane yo kuraba ko arusha ya mbere yatumye amoko abiri manini abahutu n'abatutsi basangira ubutegetsi mugabo kirizi ikongera igatangura ni igiki arusha ya mbere itabonye nk'ingorane ishobora kuvuka jewe ndabona yuko birengagije kahise k'igihugu guhera independence gushika ubu hari n'abavuga ko ikibazo cyo kugabura ubutegetsi hisunzwe amoko atari bwo buryo bwiza hariho n'abavuga ko hariho n'aba- bakumiriwe abatwa hariho n'abavuga ko n'abaganwa bakumiriwe ico kibazo turakigaruka ko ariko muri aka kanya turafise umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika didi mwiriwe neza Mwiriwe.
murafise ikibazo murafise iciyumviro Ego.
duga kw'ijambo Ndaka mbaze uwo mutumire nyene. Hambere mugara wanje kumuramutsa.
arakumva duga kw'ijambo nyarutse Eh eh hama nashaka ndamubaze yuko yuko ko ko mwako ko mwavuze ngo bazaja abapfasoni beke bo migambi. Abari muri sosiyete sivile nabo hajya amashyirahamwe a- a- a- amwe amwe atwagwa nyene na- n'abantu b'abashinga ntahe. Abantu b'abakenyezi nyene bari muri komite. Bazoshobora kurungirwa n'aba- na- abaronga amashyirahamwe gute kandi bari batari muri byo komite ngo bamenye ngo ibyo amashyirahamwe ngo ntitukane hama ibindi bigira kabiri ashaka ndamubaze ha- hamwe hogenda abakenyezi dufate ko mu burundi abakenyezi bari kuri turi doti wasanze turi doti wasanze tufatiye ku ba- ku bagabo muri rusange none ko ko kuvana kino biganiro by'abarundi hano hano hajyamo abakenyezi bake ndetse n'ibindi ibice cumi mugabo ubu uburundi biriko baratera imbere bagenda none akuntu bose bakazogenda tengani kuri abakenyezi batatu iyo migambwe batatu iyo na societe civile hama hamwe n'abakenyana nyene bati atengani kuri urakoze zanje ni urakoze didi reka duhe n'ijambo irakoze ivan muratwumva ego ndabumva murafise ikibazo murafise iciyumviro ego je hari ico nagomba kuvuga uterera yego ego turiko turaraba ukuntu ibintu biri turabona yuko abakegezi nabo nyene hari ico ba- bazi hari ikibanza kinini twobaha turabiye nk'ibibera mu muryango uravye umuvyeyi ni- umukenyezi niwe muntu wa mbere azi ubwa mbere bisigura yuko no mu gihugu mu gihe yohabwa ikibanza gikwiye nawe ntiyogira icyo afashije bwa n'ubundi ku bwanje mbona ikibazo kigaruka kuri ba bakenyezi nyene bata- batashyira ahabona batagaragaza ikiri muri bo kugira ngo nabo babahe ikibanza rero nagomba kubaza abo batumire mwatumiye ego niko turabona yuko boba barenganwa badahabwa ikibanza gikwiye mu gihugu none boba bariko bakora iki kugira ngo bashobore guha- guhabwa ikibanza baba bakwiye ego murakoze n'ico kibazo nagomba kukigira urakoze ivan reka duhe ijambo madame catherine mabobori yatanguriye ku byashyikirijwe na didi eh, cabandaniriza no kuri ico kibazo ca ivan avuga ko abafasoni eh, boba badaserukirwa ibikwiye kubera nabo nyene badakora ibihagije Eh, madame catherine mabobori Eh, ego twa- turabizi ko ariko vyama bimeze kenshi na kenshi abapfasoni ntusanga baserukiye bikwiye bi- bikwiwe bikwiye Eh, kandi mwumvise yuko o, bavuga yuko uruhara rw'umukenyezi ari ntangere Eh, turavye akamaro afise mu rugo ka- akamaro afise eh, muri sosiyete tuki- bakibaza rero tukibaza rero ko no mu gihugu ari uko bimeze mugabo rero eh, kubera umukenyezi atama yibukwa ngo ahabwe ikibanza gikwiye ntazokwama arindira iminsi yose ko barinda kukimuha ikibanza arashobora kukiha bivanye n'uko abona ingorane z'igihugu bivanye n'uko abona afite icyo aterera nicyo gituma rero eh, no muri ibi by'ibiganiro nti- twebwe ntiturindira ngo baduhamagare ntiturindira ngo ngo ngo barinde kutubwira ngo eh, ngo turabashizemwo mbega aho barinda kudushiramwo ni kubera iki? kubera tuzi yuko tuba dufite icyo dushikiriza tuba dufite ingene tubona ibintu n'ukungene tubona umuti wotorwa twebwe nyene turabisaba kandi tukabironka nicyo gituma nk'ubu uyi eh, mu mi- mu mibonano muhuza mukapa yagiranye n'abari eh, yarusha bari batumiwe n'abakenyezi bari batumiwe kandi rero aba bakenyezi bagatumirwa impande zose Eh, ntaba- i- ma- hari uwavuze ngo yindi by'abahutu n'abatutsi twebwe rero eh, nagira ndababwire yuko nko mu muhari eh, du- duhurikiyemwo umuhari w'abakenyezi n'abigeme uheranira amahoro n'umutekano eh, nta m- kuvuga ngo harimo abahutu cyangwa abatutsi kazi twese turi hamwe kandi turi abakenyezi bava mu migambwe tukaba abakenyezi bava mu byose civile turi abakenyezi bikorera utwabo turi abakenyezi b'imihigo yose abari hanze y'igihugu abari indani mu gihugu urumva rero kubera tuzi uruhare rwacu twebwe nyine turaronderana tukavuga tuti aha ayi natwe turafite ijambo dushikiriza nagira rero ntera akamu n'ubu abakenyezi bose aho bari bareke kuzabaraniganwa ijambo uwutarishikirize ku muhuza arashobora kurishikiriza aha- aho aherereye mu manama abagirirwa hagati mu gihugu kuko mu gihe uri kurahanira amahoro n'umutekano turaheza bwasanga kenshi na kenshi usanga duhuza ibi- ingorane tukazibona cyo kimwe ingorane imuti tukawuto- tukawubona cyo kimwe nicyo gituma rero nibaza yuko ibyo byo kuvuga ngo tuzorindira ko baduhamagara cyangwa tuzorindira ko badushyiramwo eh, aho oyi abakenyezi bohava Eh, kumbure ntituzoshikira umuhuza twese eh, kuko nk'ubu amatwi asumira hagi- ha- abamushikiriye bashika umenga cumi Eh, twebwe mu muhari w'iwacu twari twarungitse babiri hari abandi umunani bari bavuye hagati mu gihugu mugabo nibaza yuko icyategereza kutugereza Igihambaye ni uko ari baba kino, turaba baserukiwe.
yuko egome yego mbere reka duhe n'ijambo ma- madame eh, pascal ziminani nawe nyine kuri ivyo bibazo vya didi na ivan mu kanya gato mugerageze kumpa inyishu ngufi ngufi Eh, icyo ryo nibaza arusha na- ndashaka kubyemeza yuko abakenyezi twari bakeya ntitwari benshi hama urazi ingene abakenyezi mu burundi ni senka ni mirongo itanu na babiri ku ijana y'abarundi ni abakenyezi urumva rero kubona ko twari bakeya ntabwo ari ikintu ciza nibaza yuko mu biganiro bikurikiye bagombye kongera igitigiri c'aba- c'abakenyezi ariko jewe muri analize yanje niga iby'abakenyezi na politike je sini- sinibaza ku gitigiri c'abakenyezi nibaza ku gi- nibaza ku gitigiri c'abakenyezi bakora ibikorwa kugira ngo igitigiri n'ibikorwa byose bijyane hamwe urumva rero naho bokongereza iyi nombre y'abakenyezi bagomba kujya arusha ifoke barondera abakenyezi bafise ivyiyumviro byo kujya gutanga kuko naho twari ba- twari bakeya nko muri seanse y'abakenyezi arusha hariho abakenyezi baje nta arigima n'imwe bafise icyo bari bafise kwari ugutuka umuhuza mukapa bamubeshera ngo abakenyezi yemvise ngo bose bava muri sendede fdd
arakoze rero mugenzi wacu frederic nkundikije aho yaganira n'abapfasoni catherine mabobori na pasikazi minani ku ruhara bafise mu biganiro ariko bibera yarusha ku burundi turabashimiye mwebwe mwese mwari muteze amatwi ijwi rya amerika aha niho bigarukiye ah, muri uyu mwanya kuri mikoro mwari kumwe nanje hosine munezero uwashize hamwe ibiganiro ni fatu arimasi karara afatikanije na zorniak voitek mugira umugoroba mwiza mwese